Isa.
dusangire ijambo Dusangire ijambo.
dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu rwanda turaha mikoro mugenzi wacu eric bagira ubusa uri i kigali eric mikoro ni yawe tubasuhuje kandi tubaha ikaze mwe mwese abateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo i kigali mu rwanda murumva erike bagira ubusa dusangira ijambo ya none iragaruka kuri guverinoma nshya mu rwanda perezida paul kagame wongeye gutorerwa gutegeka rwanda muri manda ya gatatu yashyizeho iyo guverinoma ku itariki mirongo itatu z'uku kwezi kwa munani ayiraheza ku itariki ikurikira iyi guverinoma ihagarariwe na bwana eduward ngirente minisitiri w'intebe ifite manda y'imyaka irindwi igizwe n'abaminisitiri makumyabiri mu gihe guverinoma icyuye igihe yari igizwe n'abaminisitiri cumi n'umunani arahize iyi guverinoma umukuru w'u rwanda yasabye ashimitse abategetsi bagenzi be kuzirikana inshingano ziremereye yabahaye yabasabye gukoranira bya hafi bakavugana aho bitashobokaga byose bigamije iterambere ry'u rwanda dusangira ijambo irarebera hamwe niba impanuro za bwana kagame hari impinduka zizagira muri iyi guverinoma y'imyaka irindwi ese ibyo perezida kagame avuga ko bidahinduka kandi ishyaka fpr rimaze imyaka makumyabiri n'itatu ku butegetsi bamwe babibona bati waba ubaye umwanya mwiza se wo kubihindura muri iyi myaka irindwi igisubizo ni muri dusangire ijambo mu kiganiro cyacu turi kumwe n'abasesenguzi abatavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda ndetse n'abanyamakuru bakurikirira hafi bya politiki y'u rwanda reka dutangirane n'ijambo rya perezida kagame yagejeje kuri guverinoma nshya ndifuza ko hari ibintu bigomba guhinduka byanze bikunze mwananirana ubwo tukamenya ko mwananiranye uburezi minisiteri y'uburezi ndifuza ko ibintu bihinduka kandi ibihinduka ntabwo tubasaba ibyo mvuga nta muntu n'umwe ndasaba gukora ibidashoboka ibyo abantu ni abantu nanjye ndi umuntu twese ibyo turabyumva ntawe nsaba gukora ibidashoboka ndasaba gukora ibishoboka dufitiye n'ubushobozi tubizi dufite tubireba nibyo nsaba ntabwo nsaba ibirenze ibyo guhindura umuco ubwabyo nta kintu bikwiye kuba bituma gusabaho cya mikoro tudafite kuvugana n'umuntu mukajya inama icyo umuntu akishyurira iki wakwishyura amafaranga angana iki kugira ngo ukibone bishaka amafaranga ubu tujye muri ba donazi bari hano tubasabe imfashanyo yo kugira ngo wiyoroshye uvugane na mugenzi wawe mwuzuzanye mukore akazi nabyo birashaka kujya muri donazi koko mu byo mujya kubasaba nabyo birimo ko mubyifitemo muzwe n'iki ubuzima navugaga ndashaka ibintu bihinduka minisitiri uranyumva bigomba guhinduka mwishakemo umuti hanyuma ubone kuvura abandi ubuhinzi n'ubworozi nabyo ndifuza ko bihinduka vuba bidatinze ibikorwa remezo minisitiri uri hano ntabwo abantu bashobora kujya bajya gukoresha imihanda umuhanda ugahinduka inzira y'ibirenge cyagomba kuba metero esheshatu indwi kigahinduka metero eshatu bikorwa n'abakozi ubwo namwe muba murimo kuko abakozi bawe bya bindi niba mutavugana nabo mutagira mute mudakurikirana ibyo bakora mukora iki umuhanda umuhanda wa metero esheshatu uhinduka inzira y'ibirenge gute wa wundi abantu bishakira mu gisambu bite bishoboka bite minisitiri ya jasitisi ibi byose kubirwanya mu mategeko bikurikije amategeko byubahirije amategeko bigomba gukorwa ntabwo abantu bajya banyereza ibintu cyangwa bakora ibintu nk'anabangiza ngo igihugu cyose cyumve ko cyangwa bo bumve ko hari icyo igihugu kibagomba kurusha ko hari icyo bagomba igihugu abo bantu birirwa banyereza imitungo bagira bate y'abaturage barangiza bagasa n'ababyigamba niyo waba warabaye cyangwa ngo warashatse kuba perezida w'igihugu bikakunanira ntabwo biguha imyunite ubwo abumva barumva icyo mvuga ibintu bigomba gusobanura dusangire ijambo imaze kumva ibyo perezida kagame asaba abategetsi guhindura no gushyiramo ingufu yegereye bwana tedi kaberuka umwarimu muri kaminuza icyarimwe n'umusesenguzi mu by'ubukungu aratangira avuga uko abona guverinoma icyo iyi guverinoma yenda itwereka hari nk'ibintu bitatu cyangwa bine navuga Ah, icya mbere iragaragara ko ari guverinoma igizwe ah, n'abantu bafite inararibonye icyo umuntu yenda yakwita guverinoma tekinokrate ifite abantu bakoze imirimo yizwi ya tekinike batari abanyapolitike cyane iki ibi bigaragarira cyane ku bantu bose bayijemo ntabwo ari abantu bari bamenyerewe bari bazwi nk'amazina muri politiki Ah, yenda uhereye no kuri ah, minisitiri w'intebe wagiyeho ni abantu bazwi ahubwo mu mu mirimo yabo yindi itari iya politiki icyo ni icya mbere ikindi cya kabiri guverinoma igaragaza ni uko ah, hari za minisiteri zisa nk'aho ah, z- batanyije nka- nk'ikoranabuhanga barivanyeho n'urubyiruko zikaba minisiteri ebyiri nk'iyahoze ari minisiteri y'ibidukikije na- n'ubutaka n'umutungo kamere nayo isa nk'aho yabayemo ebyiri muri make icyo nashaka kuvuga ni uko hari uko ibintu bisa nk'aho ah, byasubiwemo reka tubivuge dutyo byasubiwemo ku buryo minisiteri nshyashya zavutse zahawe abayobozi bashya bikwereka ko ah, muri iki cyerekezo cy'imyaka irindwi hari umusaruro ukenewe muri izi minisiteri nshya zavutse ruriya rukomatanye ah, hari byinshi rwicaga nibaza ko ah, abafata ibyemezo bahisemo kuzitandukanya kugira ngo umusaruro noneho u- uzaboneke kuri izi minisiteri twavuze haruguru hari n'ikindi yenda umuntu yavuga cya gatatu ah, bijyanye yenda n'amasura abantu bari basanzwe bazi Ah, hari abagiye hari abagumyemo ariko icyo umuntu yavuga ni uko ah, mu baje harimo amasura menshi ah, y'urubyiruko abantu bakiri mu myaka mito umuntu yavuga yenda ko bari ah, hasi ya mirongo ine n'itanu ibintu yenda nabihuza n'ijambo ah, perezida kagame yavuze amaze ah, kwishimira intsinzi amajwi amaze kubarurwa ashimira urubyiruko avuga ati ah, urubyiruko tugomba kubibuka hari igihango dufitanye namwe nibaza ko ari ikintu nacyo gisa nk'icyarebweho n'ikibishimangira ni uko urubyiruko rwagize minisiteri yarwo Ah, kandi nibaza ko mu bibazo igihugu gifite kubonera imirimo urubyiruko ni ikibazo gikomeye cyane nibaza ko noneho kigiye kugira umwihariko Ah, ntekereza ko muri iyi myaka irindwi hari igisubizo kizaboneka gifatika wareba se ikibazo gikomereye u rwanda kiri ah, mu ibura ry'imirimo mu rwanda imibare iheruka ariko igikorwaho ubushakashatsi iragaragaza ko abadafite akazi ari cumi na batatu ku ijana bakagaragaza ko abarangije kaminuza n'amashuri makuru ni cumi na bane ku ijana abarangije amashuri yisumbuye ni icyenda ku ijana urabona ari minisiteri y'umurimo ari minisiteri y'urubyiruko minisiteri y'ubucuruzi muri iyi manda y'imyaka irindwi urayibona ute bagiye gusinzira bagiye Ah, kutagoheka bizagenda ba- bite?
bafite umurimo utoroshye nicyo navuga naheraho bafite umurimo utoroshye kubera ko ah, kubihuza ah, kubonera abantu imirimo bisaba icyo twakwita ah, urukomatanyirize rw'ingamba kubera ko nubwo bwose abantu bashyirirwaho uburyo bihangira umurimo ariko ni na byiza ko haba n'imirimo isanzwe abantu bajya gusaba akazi ari nabyo twita ah, ishoramari mu nganda rituma inganda zitanga imirimo ku bantu kuko ntabwo abantu bose bakorewe kuba ba rwiyemezamirimo ariko noneho na ba bandi bakeneye kwi- kwihangira umurimo kuko nabo ni benshi ni byiza ko hajyaho politiki ziborohereza cyane cyane ah, abatanga imirimo ah, icyo twakwita young entrepreneurs ba rwiyemezamirimo bato aha cyane cyane hari politiki zisanzweho ariko bigaragara ko ah, zidafasha benshi ni byiza ko rero ko bicara bakavuga bati ariko ibisanzwe biha amahirwe bangahe twabinoza dute Ha- hari nk'i- nk'ikigega eh, kiriho gi- ki- cyitwa ko gifasha urubyiruko ni byiza hari ibikorwa ariko iyo urebye im- i- impungenge zirimo cyangwa se eh, intege nke zirimo usanga hari uko byanozwa nko kubonera eh, urubyiruko igishoro kubakurikirana mu buryo eh, bw'imishinga yabo usanga aho kugira ngo umuntu ajye gusaba eh, inguzanyo muri BDF noneho bizajya muri banki inzira ni ndende ku buryo muri ubwo burebure bw'inzira hari benshi bacika intege babishyize hamwe bakabihuza byakoroha noneho baba rwiyemezamirimo bagakurikiranwa umunsi ku wundi kuko ntago byoroshye benshi bu- usanga ari, ari imvugo ikunzwe gukoreshwa ariko ntago byoroshye hari n'abantu benshi batanabishobora abo bake rero babitinyutse ni byiza ko bakurikiranwa bagahabwa inama bagahabwa inararibonye ku babi- babishoboye kuko hari n'abandi babishoboye noneho bigatuma bazamuka ariko nanone hari politiki nyinshi mu bindi bihugu zageragejwe kandi zatanze umusaruro nk'ubu nka leta ikavuga iti "Eh, mu masoko ya leta tuzatanga yenda amasoko ari hasi urugero ya miliyoni ijana tuzajya tuyiha kampani z'urubyiruko urumva ni ikintu cyatanga imbaraga kuri ba rwiyemezamirimo bato bakavuga bati e nk'uko turwana no kwiyubaka dufite n'amasoko leta yatugeneye bwana tedi kaberuka niba wakurikiye neza ijambo rya perezida kagame nyuma yo kurahiza abagize guverinoma nubwo kwabaye ukwibutsa atari ibintu bishya aragira ngo bagume ku nshingano zabo inshingano abasaba nawe yabivuze ko atari inshingano uh, umuntu atashobora ni inshingano zisanzwe zo gukora icyo abanyarwanda babatezeho icyo abanyarwanda babatezeho nta kindi ni ukubona ubuzima bwiza umurimo ukaboneka serivisi zikaboneka ku buryo umunyarwanda ava mu bukene bwa bundi bwamuranze kuva imyaka yose uh, ari nacyo nyakubahwa yasubiyemo avuga ati ntago mbasaba ibidashoboka ndabasaba ibishoboka ariko mutirengagije uh, umwihariko w'u rwanda icyo rero umuntu yavuga ni uko cyane cyane iyo habaye impinduka nk'izi ni uko haba hakenewe amaraso mashya abantu bafite imbaraga bakeneye no kwihuta kurusha abari basanzwe ikindi yasa nk'aho yagarutseho cyane cyane ntawabura kuvuga ko hari aho umusaruro wagaragaye ko ari muke ku buryo n'impinduka nazo ziheraho yanageza haranavuga ati igihe kizagera tugere hano tunabavuge mu mazina nibyo bikwereka ko nubwo hari ibyagezweho ariko hari n'ibitaragezweho abatarabashe kubigeraho nibo asa nk'aho yabwiraga kugira ngo bitange isomo ku binjiye muri guverinoma nshyashya kugira ngo bazirinde amakosa ya bagenzi babo nuko se bwana tedi kaberuka iyo witegereje usanga ahakwiye gushyirwa ingufu kuruta ahandi muri iyi myaka irindwi urabona ari nka hehe ikigaragara ni uko hari ibintu nabashe gusesengura ndavuga nti ibi bintu byaba binafitanye isano cyane byerekeranye n'ubukungu ibintu bijyanye n'umurimo ba rwiyemezamirimo gufasha abantu kubona umurimo urabona ko hari minisiteri nk'eshatu zisa nk'aho icya mbere zagize abayobozi bashya ikindi zisa nk'aho zitanakoranaga ari nayo umuntu yavuga ati ese nyakubahwa si cyo yashaka kuvuga natanga urugero nka minisiteri y'ubucuruzi urumva iyo uvuze kwihangira umurimo habamo ubucuruzi cyane minisiteri y'umurimo hakaba minisiteri yindi y'urubyiruko kubera ko cyane ko dufite abaturage b'urubyiruko igice kinini cy'abaturage urumva ni izi minisiteri eshatu zikomeye zihuriye ku kintu cyitwa umurimo zahinduriwe abayobozi binyereka ko iki kintu kijyanye n'umurimo kubonera urubyiruko umurimo ari ikintu gifite imbaraga nyakubahwa perezida wa repubulika atezeho ko abantu bashyizweho bashyiramo imbaraga ku buryo mu myaka itatu ine tutangiye kubona umusaruro ku buryo urubyiruko rubona imirimo ariko si urubyiruko gusa n'abaturage muri rusange hari ikindi yanavuze yavuze ati minisiteri kanaka na kanaka ariko nk'ubuhinzi nabwo mu byo yavuze nabwo burimo ubuhinzi turabuzi igice kinini cy'abaturage bari mu buhinzi birumvikana ko rero ntiwavuga iterambere ry'umunyarwanda utavuze igice cy'ubuhinzi ni ngombwa ko nabwo bushyirwamo imbaraga haba kongera tekinike zikoreshwa mu buhinzi ariko cyane cyane gukorana n'abahinzi kugira ngo ibibazo byaranzwe mu buhinzi by'umusaruro muke birangire aha navuga kudategera ikirere kuko ikirere ntawe uvugana nacyo ni ukuvuga ngo dukeneye ubuhinzi budategereza ko imvura izagwa hari inyongeramusaruro ibibazo byabayemo mu gihe cyashize byaragaragaye aho abahinzi bakenera imbuto bakenera ifumbire ntibayibone ku gihe aborozi byaragaragaye inshuro nyinshi ko muri icyo gice hakenewe imbaraga nyinshi kugira ngo ubukungu buzamuke indi minisiteri yenda umuntu yavuga nayo isa nk'aho perezida wa repubulika yavuze yavuze ati minisiteri y'ubutabera dukeneye ko igira icyo ikora kugira ngo umutungo wa leta ucungwe neza nkanibaza ko ni ikintu gikomeye kuko haba kunyereza umutungo wa leta haba kuwucunga nabi ko ni ibintu bibiri bitandukanye ni ibintu bigomba gufatirwa ingamba kuko u rwanda ni igihugu kidafite amikoro menshi make dufite tugomba kuyacunga neza kugira ngo azatubyarire menshi niyo mpamvu rero umuntu yavuga ati minisiteri y'ubutabera nayo iri muri za minisiteri zikeneye noneho gushyira imbaraga cyane ko amategeko yubahirizwe ku buryo uzacunga nabi uzanyereza abibazwe bigaruke mu isanduku ya leta noneho abaturage babone ibyo babuze muracyateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo aho turebera hamwe bya guverinoma nshya y'imyaka irindwi mu rwanda izageza mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kane muracyumva erike bagira ubusa ku bitekerezo bya tedi kabera uko umwarimu muri kaminuza ariko ibya bwana boniface twagira imana visi perezida wa mbere w'ishyaka fda inkingi ritemerewe gukorera mu rwanda ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda byo birahabanye mu by'ukuri iyi guverinoma y'imyaka irindwi yavuye mu matora n'ubundi twavuze ko yari amatora atari ngombwa kubera ko umukuru w'igihugu yagomba kuba yaratanze ubuyobozi ubuyobozi by'ukuri niba ataratanze ubuyobozi akafata icyemezo cy'uko agomba kubamaho mu byo umuntu yasa nawe yabona ko ari ubuziraherezo tubona n'ubundi nta gishyashya umuntu yakwitega ku iyi guverinoma eh, kuko n'ubundi ntacyo yenda guhindura ku bibazo by'ingutu eh, byugarije abanyarwanda tubona ari ibisanzwe ni igitugu gikomeje eh, ndetse n'ibijyanye no guhonya uburenganzira bw'ikiremwamuntu tubona nta kizagabanuka kuko n'ubundi eh, byabananiye gukemura mu gihe cy'imyaka makumyabiri n'ane ntabwo bazabikemura muri ino myaka irindwi igiye kuza ariko perezida kagame niba wakurikiye ijambo rye nyuma yo kurahiriza abategetsi bagenzi be hari ibyo yabasabye kuzirikana inshingano inshingano ziganisha ku gukemura ibibazo by'abaturage we kuki uvuga ko nta gishyashya Ba, mu by'ukuri aho ngaho naho ikibazo kiri eh, nawe ubwe perezida kagame ibyo avuga arivuguruza nakurikije ijambo rye yavuze ko ah, asa n'ababajwe n'uko ibyo bintu ari kubabwira byo guhindura kuvugurura imikorere kureba ibibazo by'abaturage abibabwira buri munsi no mu myiherero itandukanye ariko akavuga ko asa n'aho abona ko bidahinduka ariko icyo baje muri icyo rero ni uko n'ubundi abo bantu yashyize muri iyo guverinoma ah, ananenga ko nta kintu bahindura aho kugira ngo wenda abe yabasimbuza n'abandi wenda bafite amaraso mashyashya rero ko hari ikintu bamara ahubwo abasubizaho Eh, mu by'ukuri nimba umuntu adashoboye akaba amaze imyaka cumi n'itanu amaze gukora manda ebyiri nta kintu ahindukaho umubwira ibintu ntabyumve kandi ukamumisha ku buyobozi umuntu yakwibaza ahubwo ikibyihishe inyuma ni uko se nta bandi banyarwanda bari bashobora gukorera abanyarwanda ngo bahindure n'ibyo bintu yavuzemo ibintu byinshi yanavuze eh, no kwinyenyerezwa ry'umutungo wa leta unyerezwa ndetse n- anagaya na minisiteri y'ubutabera ko yagombye kuba ikurikirana abo bantu ariko imbaraga zo kubakurikirana zikabura nibwira ko izo mbaraga ahari minisiteri y'ubutabera itabona zo gukurikirana abo bantu banyereza umutungo ya leta bakora ibyo bishakiye ni nazo perezida kagame abura zo guhindura abo bantu agakomeza agakorana nabo kandi abanenga ko nta kintu bari kugeza bari gukemura ku bibazo by'abaturage twe tukabona rero ahubwo ari ikibazo gikomeye kuko rimwe na rimwe perezida kagame avuga ko abantu afite bakorana ari ikipe itsinda atayihindura ubundi kandi akavuga ko basa n'abamunaniye ah, batagira icyo bahindura bahora basubira mu bintu ntibikorwe ntibikorwe niba mutuvuga ko nta n'ikintu bazahindura mu mitegekere yabo kuko n'ubundi ibyo bibazo abaturage bahora bivugurutamo eh, ngira ngo wumvise ko n'ubu ngubu tuvugana n'ubwo baturirimbira iterambere abanyarwanda benshi eh, baravoma amazi y'ibiroha baricwa n'ingona mwarabyumvise mu minsi ishize ibyo bibazo bigiye kumara imyaka makumyabiri n'itatu no mu mujyi wa kigali mu mujyi wa kigali uh, wagombye guhita ko ari icyitegererezo abaturage babo bakivoma ibiroha bakivoma nyabarongo iyi nzara ikomeje kwiyongera yatunze agatoki minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi ariko hari abantu bavuga bati perezida kagame eh, yakoze icyo bafata nk'agashya azana amaraso mashya abantu bakiri bato uhereye kuri bwana eduard ngirente minisitiri w'intebe wajya no mu banyamabanga ba leta urabona ko ah, harimo amaraso mashya nk'uko babivuga bakavuga bati ahubwo ubu noneho hari ikintu cyaba kigiye guhinduka ngewe si ko mbibona kuko nibwira ko n'icyatumye abandi batabasha kubikora ntabwo ari uko ah, bari abasaza cyangwa abakecuru ahubwo nibwira ko hari ikibazo kindi gituma ibintu bitagenda kitarabasha gut- gutungwaho agatoki Eh, uyu munsi perezida kagame yavuze ko hari ikibazo kimwe yabonye cy'uko ngo ba- abayobozi bari abaminisitiri yashyizeho batajya bavugana hagati yabo njye mu by'ukuri mbishaka ukantu ngomba kugatinda kuko mu by'ukuri niki gituma abayobozi batavugana hagati yabo ese n'ubwoba ni ukutiyizera mu byo bakora ku buryo umuntu iyo ageze mu kazi yumva ko agomba kubikiragi ntavugishe mugenzi we njye numva ahubwo ikibazo gishobora kuba kirenze i- kutavugana hari indi mpamvu mu byo utuma abo bayobozi nabo ba- bagira ikibazo cyo kutavuga ntekereza ko ari bwa bwoba ahari duhora tuvuga buri munsi bw'abanyarwanda bata- bafite ubwoba batisanzura ngo bashobora kuvuga iki kibazo kimeze gutya ntitwagikemura gutya akaba ari aho nimba aho mu kazi akaba azi ngo wenda ndi minisitire ariko wenda ari sekeriteri deta cyangwa undi muntu akaba azi ko uwo muntu ari ufite imbaraga kumurusha akayicara aho ngaho akanga kugira ikintu akemura ku bibazo ari kureba n'amaso wenda yanga kwiteranya bigatuma wenda n'ibintu byinshi binapfa kubera ko wagombye kuba responsable w'ibyo bintu wagombye kubikemura adafite ubwo bwisanzure bwo gukora responsabilite ze nk'uko zigomba ngo akemure ikibazo nk'uko abona kigomba gukemurwa ahubwo ugategereza ko undi muntu uzakimukemura cyangwa ategereza amabwiriza unuvuga ko harimo ikintu gituma batavuga icyo kintu gituma batavuga ari nicyo gituma nta gishobora kugenda abo bantu bashyashya rero nabo numva ko icyo kintu nibakihasanga ntacyo bazabasha gukemura mu bibazo by'abaturage kuko gishobora kuba aricyo gike- giteza ibibazo byinshi kuko hari abantu benshi bakunda no gu- guterwa urwenya bavuga ko iyo bakugize minisitiri Eh, hari igihe ushobora gusanga hari n'abandi baguha amabwiriza baciye munsi yawe akaba ari ujya kugisha inama abasesenguzi bo bo baravuga bati perezida kagame yarafite minisiteri cumi n'umunani muri guverinoma icyuye igihe ubu ngubu yashyizeho makumyabiri bakavuga bati nka minisiteri y'urubyiruko n'ikoranabuhanga yavanyemo minisiteri ebyiri imwe yigira iy'urubyiruko ukwarwo kubera ko abona hari ikibazo cy'imirimo mu rubyiruko n'ahandi bagene noneho muri minisiteri y'umutungo kamere naho yaciyemo minisiteri ebyiri bakavuga bati buriya ni uburyo bwa nyabwo bwo kugira ahubwo ngo ashake igisubizo ku bibazo biriho nge mu by'ukuri ntabwo ariko nge mbibona kuko ikibazo abo yagiye aca ibice bagabanya za minisiteri abenshi nabo yagiye avana mu mu zindi za minisiteri n'ubundi anemeza ko nta kintu kigaragara bagejejeho abanyarwanda umuntu yabibonamo ko ahubwo ari uburyo bwo gusesagura umutungo w'igihugu kuko izo minisiteri nanakwibutsa abadutsize amatwi hari ibigo bigiye bishamikanye nazo byinshi cyane bitagira ingano nabyo bitagira ikintu bimaze bihora bishyirwa mu majwi ko nta kintu bimariye abaturage nimba ari ibigomba gutanga imbuto abaturage bahora bavuga ko imbuto zitabageraho ni ku buryo bigaragara ko mu by'ukuri nubwo ibyo bigo nabyo bihari bishamikanye n'izo minisiteri nta kintu bimarira abaturage ahubwo bisa n'aho ari uh, uburyo leta ikoresha kugira ngo abo ibona yarambiwe cyane byakabije ibashakira ahantu iba igiye kubibashyize babone okipasiyo bagomeze bahamishe hafi ariko mu by'ukuri iki kigamiro batari gukemura ibibazo by'abaturage kuko mbese ni nko kubagabura n'imbehe zabo gusa ariko ntabwo mu by'ukuri ibibazo by'abaturage muvuga ko bikemuka mu buryo bwa nyabwo nk'uko ibyo bigo bihari ari byinshi bitagira ingano bwana boniface twagirima ku ruhande rwanyu nk'ishyaka fda inkingi ritemewe gukorera mu rwanda ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda muri iyi manda y'imyaka irindwi perezida kagame agiye gutegekana na guverinoma y'abaminisitiri makumyabiri n'abanyamabanga ba leta cumi n'umwe nk'uko mubivuga ko igitugu n'ibindi bigiye kwiyongera mwebwe murabona hagombye gushyirwa imbaraga hehe twebwe twakomeje gusaba ubutegetsi buriho buyobowe na perezida kagame ko bukwiye kumva cyane cyane ibibazo abaturage bavuga ndetse n'ibibazo natwe tuvugaho ikibazo gihari ni ubushake bwo gushaka gukemura ibyo bibazo mu by'ukuri ntabwo turamenya inyungu zihariye ishyaka FPR na perezida kagame uriyoboye bafite mu gukomeza gusa n'aho bagendesha abanyarwanda ku ruziga bisa n'aho nta kibazo mu by'ukuri kibangamiye abaturage gikemurwa ubona cyashyizwemo imbaraga ubona bashaka kugira ngo imbaraga nyinshi bazishyire mu gucecekesha uri kuvuga ati ibi ntibigenda mu gufunga mu kwica mu gushimuta uvuga ati ndabona ibintu bikwiye kugenda gutya ubundi twe tuvuga ko ubuyobozi bwa fpr na perezida kagame ubuyoboye bwarananiwe kuyobora igihugu cyangwa bugenda bunanirwa umunsi ku wundi ikibikwereka nyine nuko nawe ubwe nkuko twabivuze perezida kagame nawe aravuga ati hari ibintu duhora dusubiramo imyaka igashira igashira ariko ibibazo by'abaturage bigakomeza kugenda byiyongera dukeneye ubuyobozi bushyashya butari ubwa fpr cyangwa se nibuze butari na bushyashya fpr ikumva ibibazo abantu bayibwira bikwiye gukemurwa n'uburyo byakemurwa aho akaba ari ikiri imbaraga kuri radiyo ijwi rya amerika dukomeje ikiganiro dusangira ijambo uh, muri ibi bihe perezida kagame yashyizeho guverinoma nshya tugeze rero noneho ku ruhande rw'abakurikiranira hafi politiki y'u rwanda ariko noneho by'umwihariko abanyamakuru watangira wibwira abakurikira radiyo ijwi rya amerika nawe wuriwe nitwa mugabe robert nyobora ikigo cyitwa the voice limited ni umunyamakuru nawe watangira wibwira abakurikira radiyo ijwi rya amerika ntwari john williams abanyobora ireme news reka ture uburyo guverinoma yubatse duhereye kuri robert mugabe robert mugabe guverinoma uburyo yubatse wayakiriye ute guverinoma ko nyibona ntabwo yahindutse cyane usibye prime minister nta kintu namunenga ni umuntu w'umuhanga arazwi cyane mu bintu bya ekonomi ndetse no mu zindi disipurine yagiye akoramo cyane ni umuntu utari uzwi cyane mu banyarwanda usibye abantu bari mu miryango nterankunga imiryango itari iya leta n'indi miryango yakoranaga na banki y'isi yose kuko yari adivayiza kandi yari umuntu ukunda kwegereza abanyarwanda cyane bidaturutse n'aho aho uturutse ukusi uko waba ureshya ni umugabo wisangaho kuri prime minister ku giti cye ni umugabo mwiza john williams wowe wayibonye icyo mbona kuri iyi guverinoma nta mpinduka nyinshi zabayeho n'izabaye zabaye kuri za minisiteri zidafite aho zihurira n'ubuzima bwihuse bw'abaturage cyangwa buri munsi ndatanga urugero nka minisiteri ifite ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu nshingano nubwo yavugururwa ite hari umuturage muri kino gihugu ubaho akarinda avuka akazagenda arunduka asaza agapfa ntahahuriye n'icukurwa ry'amabuye y'agaciro ariko hari minisiteri zihura byanze bikunze n'ubuzima bw'umunyarwanda buri munsi iy'ubuzima iy'umuryango iy'ibikorwa remezo iy'uburezi n'iy'ubutegetsi bw'igihugu kubera ko hari gahunda nyinshi cyane abaturage bahura nazo zifatirwaho ingamba na minisiteri ifite ubutegetsi bw'igihugu mu nshingano none izo minisiteri zose zifite ubuzima bw'igihugu mu maboko nta n'imwe yahindura umuyobozi nubwo ahanini uku guhindura abayobozi atari byo nita byanze bikunze ko bitanga igisubizo reka ngende mvuga mpere kuri imwe minisiteri ifite umuryango mu nshingano zayo yakomeje kuyoborwa n'uyu nyirasafari ese buri minisiteri ko mayibobozi cyuzuye mu mihanda ko abagore birirwa babungana udutaro bagongana na polisi n'izindi nzego imodoka zibagonga bagira ibibazo ibyo byose ko biri mu nshingano zayo nka minisiteri y'umuryango ko nta gikorwaho ko nta ngamba zifatwa ko abana b'inzererezi bakomeza kwiyongera kugabanuka ni imwe muri minisiteri nabonaga zikeneye amaraso mashya n'izindi mbaraga minisiteri y'uburezi ni minisiteri ihora ivugwaho ko ireme ry'uburezi rigenda rushaho gutakara ntabwo ireme ry'uburezi burya tuzaribarira ku bwinshi gusa bw'abasohoka muri segonderi muri univerisite n'ahandi ese ko basohoka ari benshi bakiyongera ku murimo hanze bafite ingufu zingana iki nubwo n'uwo murimo udahari ese ubumenyi bari gusohokana bungana iki nta guciye mu ijambo perezida kagame akimara kurahiza abo bategetsi bagenzi be yagiye agaragaza ko akeneye impinduka zikomeye haba mu burezi mu buzima cyangwa se mu buvuzi mu bikorwa remezo robert ukurikiye ririya jambo rya perezida kagame ukuntu yagiye avuga ati ndashaka impinduka arangije aha minisitiri w'ubutabera icyo nakwita inshingano ziremereye ngo amategeko yagombye kubahirizwa ririya jambo urabona perezida kagame yagejeje ku bandi bategetsi hari icyo riza guhindura ririya jambo ni ijambo rya politiki ni ijambo uvuga iyo washyizeho guverinoma nshya kubera ko abantu bazi ko iyo ari manda ya gatatu kandi ari manda nshya bamwitezeho ibintu byinshi agomba kurivuga ririya jambo yewe kabone na bariya nenga batavugana ntabwo ikibazo kiri muri za minisiteri ikibazo kiri muri fpr mu ishyaka riri ku butegetsi gute
gishingiye uburyo abantu bajya mu myanya ninde wabazanye bagira ibyo bita godfathers iso mu cyama uwakuzanye noneho uwanzanye niba akomeye kuruta uwazanye john williams urumva john williams naho yaba ari prime minister agenda muruta sinzi niba ubyumva icyo kibazo rero ndaga urugero niba avuga ati minefura ni gute mwubaka umuhanda wari munini ukagera mu aho ugera wabaye akayira k'abanyamaguru ariko minefura n'indi ihereza ibiraka ni npd kontarako npd kontarako ni yande ni iya kirisito ventures kirisito ventures ni iyande ni iya kagame na fpr none se ariho aranenga musoni umwungirije ni we nk'umuntu umwungirije muri fpr none se aranenga nde uwo atanenga ninde ariko magambo arinenga se oya biriya ni ibintu ni, ni political incitement ni ukugira ngo arimo agatima abantu bose bari bategereje guverinoma nshya ko hari ikintu gishya kije kandi agiye gukora cyane kandi ari ibintu atazihanganira ariko nyamara uko byareje wa mugari agaturika nuko biri uyu munsi ni nako bizahora kubera ko ibibazo fpr ifite n'uwakongera perezida kagame manda zigera ku icumi ntabwo yabikemura
wabaza gutese ririya jambo rya perezida kagame ryo gusaba inzego kwikubita agashyi zigashyiramo akabaraga no gusaba minisiteri y'ubutabera kubahiriza amategeko cyane niba hari icyo rizahindura nta na gito rizahindura hari impamvu mpera mvuga ko ntacyo rizahindura iyo minisiteri y'ubutabera isabwa kubahiriza amategeko isabwa kuyakurikiza isabwa ko abagomba gukurikiranwa no guhanwa bakahanwa ntabwo ari ko ibigenza kuko itaba ifitiye ubushobozi amategeko meza yanditse arahari ariko ishyirwa mu bikorwa riracyari ikibazo kuko hari abakorwaho hari n'abadakorwaho urugero niba imyaka ishize ari myinshi buri gihe auditeur generale ahora asaba ko abantu banyirije umutungo wa leta bakurikiranwa ariko dita genero uko abisaba ntacyo bitanga hari pake dufite mu nteko ihora igaragaza ngo amamiliyari n'amamiliyari araregiswa buri mwaka ibyo ngibyo ibyo abaturage bakavuga batese kuki yakurikiranwa umuntu uregwa ibihumbi bibiri uregwa inoti y'igihumbi uregwa ibihumbi bitatu cyangwa icyatanu ngo bafate ku muhanda kuki abanyeza za miliyari batajya bakurikiranwa ibyo byaravuzwe ntibigeze bakurikiranwa ntibakurikiranwa ahubwo umuntu aragenda akayogoza umutungo w'igihugu mu kigo runaka akagororerwa ikindi nacyo agiye kuyogoza akazakivamo agororerwa ikindi ntacyo rero ku bijyanye no gukurikirana abayogoza umutungo w'igihugu ntacyo bizahindura dusoza ikiganiro nabaza ngo hashyirwe ingufu he ingufu zishyirwe mu burezi zishyirwe mu buzima kuko barashyiramo ikibazo zishyirwe mu bikorwa remezo amazi n'umuriro biracyari ikibazo mu gihugu zishyirwe mu mibereho myiza y'abaturage haba mu minisiteri y'umuryango ndetse n'ubutegetsi bw'igihugu abaturage babashe kubona ubuzima ubushomeri bugabanuke ndetse ubuzima bworoshywe muri rusange aho niho usanga ingufu zagombye gushyirwa ariko nkasoza avuga ko bidasaba gusa kujya bahindura minisitiri rimwe na rimwe bagombye kujya banahindura bareba ps kubera ko nibo batekinisiye baza minisiteri iyo minisiteri uyihaye umuyobozi muzima ariko ikaba ifite umutekinisiye urwaye ihorana uburwayi nshuti bakunzi b'ijwi rya amerika aho niho nsoreje ikiganiro dusangira ijambo cya none nshimiye umusesenguzi mu by'ubukungu bwana tedi kaberuka bwana boniface twagirimana visi perezida wa mbere w'ishyaka fda inkingi ritavuganwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda bwana robert mugabe umunyamakuru n'umuyobozi w'ikigo the voice limited na bwana ntwari john williams uyobora ireme news bose ku musanzu wabo muri dusangira ijambo nshimiye namwe mwari mudukurikiye mukomeze munogerwe na gahunda z'ijwi rya amerika mwari na eric bagira ubusa nawe utaha turamushimiye mugenzi wacu eric bagira ubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo